Lixataa hanga jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kibxata Onkoloolessa 22 bara 2024 akkam bultan kabajamtoota hordoftoota keenyaa keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa lixaa aanaalee adda addaa keessatti wal dhibdeen humnoota mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru daran cimee itti fufee jiraachuu gabaasamee jira. kaadhimamtoonni filannoo ameerikaa deeggarsa miseensota waldaa hojjettootaa hawwii guddaan eegaa jiru biyyoonni gamtaa awurooppaa paartii gara mirgaa leellisan heddummachaa deemuun godaantotarra dhiibbaa akka kaa'u ibsamee jira kanneen armaan olii sagantaa keenya har'aa keessatti kan dhiyeessinu keessaa ta'e hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeeraa oduu har'aatti dabarra.
yaa'iin koonfedereeshinii kubbaa miilaa afrikaa kaaf 46ffaan har'a onkoloolessa 12 bara 2017 irraa eegalee finfinnee hoteela iskaayilaayitiitti taa'amaa jira baniinsa yaa'ii kanaa irratti haasaa kan taasisan pirezidaantiin itiyoophiyaa taayee askasillaasee itiyoophiyaan bara 2029 akka lakkoofsa awurooppaatti tapha waancaa afrikaa qopheessuuf gaaffii dhiyeessite kaaf akka mirkaneessuufiif waamicha dhiyeessaniiru hundeeffamuu kaafirraa kaastee itiyoophiyaan shoora olaanaa akka qabdu kan ibsan pirezidaantichi uummanni ishees jaalala guddaa kubbaa miilaaf waan qabuuf ilaalcha keessa galuu qabas jedhaniiru pirezidaantiin kaaf paatris mootsepe yaa'ii waliigalaa kanaan booda ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin itiyoophiyaan gaafii kana dhiyeessuu ishee dinqisiifatanii muummichi ministeeraa abiyyi ahimad kubbaa miilaa itiyoophiyaa guddisuuf fedhii akka qaban naaf kaasaniirus jedhaniiru ijaarsota isteedeemii itiyoophiyaan taasisaa jirtu kan dinqisiifatan pirezidaantichi miseensonni kaaf hundi yoo xiqqaate isteedeemii sadarkaasaa eeggate tokko ijaaruu qabus jedhaniiru gabaasni finfinneerraa kan kenne diyaa.
balaa ibiddaa wiixata kaleessaa galgala giddugala gabaa markaatoo jedhamuun beekamu magaalaa finfinneetti mudatee tureen qabeenyaarra miidhaan dhaqqabu koomishiniin ittisa balaa ibiddaa bulchiinsa magaalaa finfinnee beeksiseera.
wiixata kaleessaa onkoloolessa 11 bara 2017 balaa ibiddaa magaalaa finfinnee bakka gabaa markaatoo shammaataraa jedhamutti mudate dhaamsuuf turtii sa'aatiiwwan ja'a fudhachuu kan ibse koomishiniin ittisa balaa ibiddaa bulchiinsa magaalaa finfinnee qabeenyarra balaan dhaqqabuu himeera koomishinichatti dubbii himaa kan ta'an obbo nigaatuumaa ammoo har'a sagalee ameerikaaf ibsa kennanii balaa kanaan miidhaan qabeenyarra ga'uu ibsanii hanga qabeenya barbadaa'e waliigalaan qoratamaa jiras jedhaniiru hojjettoota koomishinichaa kan hojii balaa ibiddaa kan dhaamsuu irratti bobba'anii turan shan irrattis miidhaan dhaqqabuu kan ibsan obbo Nigaatuun sababni ka'umsa balaa ibidda kanaas poolisiin qoratamaa jiras jedhaniiru balaa ibiddaa kana to'achuuf yeroo dheeraa kan fudhateefis haalonni naannicha turan rakkisaa ta'us himanii humna koomishinichaan ol ta'ee akka tures sagalee ameerikaatti himaniiru ibsa poolisiin bulchiinsa magaalaa finfinnee har'a baaseen immoo sababa ka'umsa balaa ibiddaa kanaa poolisii federaalaa waliin ta'uun qorachaa jirra jedhe guyyaa kaleessaa namoota torbarra miidhaan salphaa fi namoota lamarra miidhaan guddaa. guddaan dhaqqabeeras jedheera namoota balaa uumame kana akka carraatti fayyadamuun hanna raawwatan soddomii sadii to'annaa jala oolchuu isaas ibseera gabaasni finfinneerraa kan gabra mikaa'el gabra madiini.
hooggantoonni dhaabbata maallaqa addunyaaf baankii addunyaa yaa'ii isaanii kan waggaaf waashingtanitti walga'aniiru.
walga'iin hooggantoota dhaabbata maallaqa addunyaa imf fi baankii addunyaa yaa'ii isaanii waggaaf wixata kaleessaarraa kaasuun waashingtanitti walga'aniiru yaa'iin hooggantoota faayinaansii kunis yeroo biyyoota giddugaleessaattii fi awurooppaa keessatti waraanni jiru yeroo diinagdeen chaayinaa gadi bu'aa jirutti fi dorgommiin filannoo yuunaayitid isteets dhimmoota daldalaa irratti dubbii ijoo ta'ee jiruttila hooggantoonni dhaabbata maallaqa addunyaa fi baankii addunyaa yaa'ii isaanii alanaatiin ministeerota faayinaansii hooggantoota baankii fi garee dhaabbolii siivikii kumaa kudhanii ol akka addunyaatti ofitti hawwachuuf karoorfateeras jedhameera yaa'ii hooggantoota imf fi baankii addunyaa ilaalchisuun sagalee ameerikaa waliin gaaffiif deebii kan taasisaniiran daayreektar imf kiristaalinaa joorjiyeeva kaayyoo guddaan yaa'ii keenyaa bara kanaa inni guddaan sababa cimina imaammataa fi dhaabbilee diinagdee addunyaatiin yeroo qaala'insi diinagdee jiru kanatti diinagdeen addunyaa kufaatiin osoo isa mudati milkaa'inaan xumuruu keenyadha jedhan haala qaala'insa jireenyaa amma jiruunis qaala'insi diinagdee addunyaa guddaan fuuldura keenyatti akka nu eeggatus marii taasisuudha jedhaniiru. Qaala'insi jireenyaa gadi bu'ee haa jiraatuyyuu malee daballiin gatii itti fufuun namoota galii gadaanaa qabanii fi biyyoota hiyyeeyyii miidhuu garuu akkuma itti fufetti jiras jedhanii biyyoota guddina gadaanaa fi liqii guddaan irra jiruufis sirreeffama caasaa taasisuun isaanirraa eegama jedhan biyyoota afriikaa keessatti diinagdee tasgabbeessuuf IMF hojii bal'aa hojjeteera kan jedhan daayirektarittiin wal waraansa suudaan keessa jiru akka fakkeenyaatti kaasanii gogiinsoonni ardicha keessatti mudatanii fi liqaan biyyootarra baay'achuus eeraniiru.
nuti dandeettii afrikaatti baay'ee cimsinee amanna sababiinsaas ardiin kun uummanni isaa harki caalu dargaggoota yommuu ta'u addunyaan kaan garuu kanneen umriin isaanii dulloomanidha. qabeenya uumamaanis badhaatuudha akkasumas biyyoonni imaammataaf dhaabbilee mootummaa isaanii cimsanii jiran dinagdee ariitiin guddatu galmeessisaa jiru.
biyyoota afriikaa uffee sahaaraa gadii jiraniif imf deeggarsa maallaqa doolaara biiliyoona 62 taasisuus daayirektarri imf kun himaniiru yaa'iin hooggantoota imf fi baankii addunyaa torban kana guutuu as waashingtanitti taa'ama.
manni murtii humna waraanaa ugaandaa wixata kaleessaa miseensota paartii mormitootaa kudha ja'a meeshaalee dhohan seeraan ala qabanii argamuuf gantummaadhaan himatee balleessaa qabaachuu isaanii itti murteesse.
himannaan miseensota mormituu tokkummaa biyyaalessaa kudha jahaa irratti banameeru bara 2020 ji'a sadaasaa fi bara 2021 ji'a caamsaa gidduutti yommuu filannoon biyyattii keessatti taasifamaa ture namoota biroo amma baqatanii fi dhokatanii jiran dabalatee fanjiiwwan dhohan qabatanii argamaniiru kan jedhudha abukaatoon himatamtootaa shamiim maalende ajaans firaans pireesitti akka himanitti maamiltoonni isaanii kunneen gochaa himannichaa keessaa akka hin qabne kanaan dura haalaniiru. jechuun himaniiru duraan weellisaa kan turee fi amma yuugaandaa keessatti hoogganaa paartii mormituu kan ta'e boob waayin gareen himannaan irratti dhiyaate kunneen dhiifama pirezidaantii irraa akka argataniif jecha dirqisiifamanii balleessaa akka qaban akka amanan taasifameera jedhe yommuu himannaan isaanii mana murtii humna waraanaa irratti dhagahamaa turetti gaazexeessitoonni bakkicha akka hin seenne dhorkaa ture miseensonni paartii mormituu kudha ja'a kunneen waggoota afur darbaniif mana hidhaa keessa kan turan yommuu ta'u roobii boorii murtiif mana murtiitti ni dhiyaatus jedhameera.
mitikkuu fiqaaduu oduudhaaf nan galateeffadha gara gabaasattaa nutti hin ceenu naannoo oromiyaa godina wallaggaa lixaa aanaalee adda addaa keessatti wal dhibdeen humnoota mootummaaf waraana bilisummaa oromoo gidduutti deemaa jiru daran cimee itti fufee jiraachuu jiraattonni sagalee ameerikaaf bilbilaan himan. jiraattonni godina wallaggaa lixaa aanaa qondaalaa humnoonni mootummaa waraana bilisummaa oromoof deeggarsa kennitu miseensonni maatii keessanii bosona keessa jiru jechuudhaan namoota nagaa irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii himan bulchaan aanaa qondaalaa obbo daani'el jira humnoonni mootummaa lammiilee nagaa irratti tarkaanfii hin fudhanne jechuudhaan himannaa kana haalaniiru koomishiniin mirga namoomaa itiyoophiyaa naannichatti godinaalee hedduu keessatti qaamolee waraana lamaaniin lammiileen nagaa akka ajjeefaman odeeffannoon godinaalee walitti bu'iinsi kun itti hammaaterraa isa qaqqabaa akka jiru beeksiseera tsahayi daamxoo gabaase.
naannoo oromiyaa godina wallagga lixaatti lola humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa oromoo gidduutti adeemsamaa jiruun lammiileen qulqulluun ajjeefamaa akka jiran jiraattonni aanaalee adda addaarraa sagalee ameerikaaf yaada isaanii kennan himaniiru keessattuu aanaalee qondaalaaf beegii keessatti wal dhibdeen kun cimee itti fufeeraa jiran jiraattonni namni jiraataa aanaa qondaalaa tufiin jedhan nageenya isaaniif sodaachuun maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan tokko har'a ganamaa fi guyyaa kaleessaa ganama lubbuun namoota lamaa darbuu dubbataniiru.
nama nagaa jiraataa mana isaa keessa nagaan jiraatu gadi fuudhee mana keessaa tarkaanfiisuu kanneen jecha irratti fudhataa jira guyyaa kaleessa. naannoo saayitamaa irratti nasirallaa alijii nama jedhamu karaan adda bilisummaa oromoo nyaachifte kan jedhanii manuma keessaa gaffuudhanii dhufanii kaleessa saayitii lama irratti ajjeesanii ijoollee nama tokko qaba.
namni yaada isaanii kennan kan biraan ganama har'aa aanaa qondaalaa ganda wandiidochii keessattis abbaan ijoollee lama ajjeefamaniiru jechuun ibsaniiru haa ta'u malee bulchaan aanaa qondaalaa obbo daani'eel jirraa humnoonni mootummaa lammiilee nagaa irratti tarkaanfii hin fudhatanii jechuun himannaa kana haalaniiru.
hojjechitaa mootummaa jedhamaniitu guutamanii akkatti geeffamu. Kana haala nuun maatii shaneetu abaluu maatii shaneetii abaluu maatii akkasiitii kan jedhamuun namni umurii isaa fudhatee ta'e yoo fudhatee yoo ta'e ofii isaatii mirga qaba. Paartii siyaasaa arbaan deeggaruu danda'a. Mormuus danda'a. Kun sirna diimokiraasiitii jedhama. Sababa namni umuriin isaa maatiin fudhatee ta'e oli paartii abbaa yoo ta'e namni nagaa kan biraan darbamuun qinichuu kan jiraatu odeeffannoo akkasii hin qabnu hojiin kun hin jiru jechaadha qabatamaa naa keenya keessatti. Garuu immoo baasii hojjetaa mootummaa baasii hooggansaadhaan immoo maatiin baadii keessa jiraatu qaama kanaan miidhama. Akkaatti geeffama akkaatti dararama maallaqa dabama du'a kun immoo jira.
Jiraattonni aanaa beekii sababa yaaddoo nageenyaatiin maqaan isaanii akka hin dhaabne gaafatan rakkoon nageenyaa aanaa isaanii keessatti daran hammaachaa dhufuu himani. Walumaa galatti jimaata darbe onkoloolessa saddeet bara kuma lamaa fi kudha torbarraa eegalee aanaa beekii keessatti namoonni lama dabalataan ajjeefamaniiru. Gariin ammoo to'annoo jala oolaniiru jechuun jiraata aanaa sanaa ta'uu kan himan sababa rakkoo nageenyaatiin maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan eeraniiru.
Inni ijaarraa jedhu wal qabsiisanii namoota isaan dhaqaa gandarra taa'aa jennaan isaan didan sanaanii warroota kana deebisanii hidhuu fi doorsisuu fi reebuutu jira jechuudha. Tokko obbo Mul'isa'uu Deebisaa nama jedhamuu fi lammaffaan obbo Amanuu Waaqjiraa kan jedhan fa'aatu keessatti argamaa jechuudha. Warroonni dirqamaan gara gandaatti ergaman ammoo guyyuma galeessaa naannoo sa'aa ja'aatti gandaan baalloo dhiillaa keessatti jechuudha. Kun kallattii namaan itti galee tarkaanfii irratti fudhachuudhaan Miliyaa tokko ajjeese namooti ja'a immoo madoo isaaniitii gara hospitaala Najjootti riseerii barreeffamanii achitti yaalamaa jiru yeroo ammaa. Yaaddoo kana wal qabatee hawaasa achi keessa jiru immoo gaafa lolli kun achitti ta'u kubsataatiif maanguddoota umuriidhaan fagaatanii dhala namni achi keessa ta'e jiru iddoo baqatee bakkee bule yaaddoodha.
Dhimma kana irratti bulchiinsa aanaa beekiirraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf hin milkoofne ajjeechaa namoota nagaa irratti raawwatamaa jira jechuun jiraattonni kaasan kana irratti koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa eeruu qabaa jedhamanii kan gaafataman itti gaafatamaa waajjira damee Jimmaa obbo Badhaasaa Lammeessaa deebii kennaniin.
Naannoo Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsi waggaa shan guutuu kan turedha. Qaamolee hidhatanii socho'anii fi mootummaa gidduutti walitti bu'iinsi ni jira jechuudha. Hidhannoodhaan hidhannoo guutuu hidhatanii kan waraansarra wal waraansarradha kan jedhamu. Kana keessatti immoo gaaga'amni namoota nagaa yookiin siviiliyaan warri jennu kun qaqqabaa jiraachuusaa karaa adda addaatiin odeeffannoon nu qaqqaba jechuudha. Keessattuu godinaalee shawaa lixaa shawaa bahaa wallagga laggarfan asiin karaa kibba Itoophiyaa Gujii irrattis guyyaa guyyaadhaan dheeruun nu qaqqabaa oola jechuudha. Gama tokkoon qaamoleen nageenya namoota hidhannoo qaama hidhatee socho'u wajjin qabu jedhan rakkoo akka ajjecha raawwatan kan jedhu odeeffannoon nu qaqqabaa. Karaa tokkoon immoo namoota hidhatanii socho'an keessattuu kan waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal qabatu isaanis mootummaa deeggartuu maatiin keessan milishaadha maatiin keessan miseensa mootummaa biyya bulchuu kanaati jedhanii isaanis tarkaanfii walfakkaataa fudhataa jiraachuu isaanii kan odeeffannoo nu qaqqabu jechuudha.
Obbo Badhaasaan itti dabaluudhaan eeruu koomishinicha qaqqabaa jiru sirrii ta'uu fi sirrii ta'uu dhabuusaa addaan baasuudhaaf rakkoon nageenya danqaa itti uumuu eeraniiru.
Odeeffannoon kun sirriidhamoo sirriin jennee qulqulleessuudhaaf karaa adda addaatiin qorannoo fi hordoffii gaggeessuun nurraa eegama. Kana gochuudhaaf immoo haalli iddootti gochi kun raawwataa jiru aksesabiliitiin iddoo sanatti argamne qulqulleessuudhaaf nu rakkisa jechuudha. Yeroodhaaf akka malaatti kan nuti qabnee jirru odeeffannoo nu qaqqabu kana sassaabuudha. Karaa bilbilaatiin ragaalee adda addaa walitti qabuudha. Odeeffannoo sana adda baasuuf yaaluudha. Erga kana goone booda karaa kamiin yoolee lubbuun namoota siviilii namoota nagaa darbuun qabu waan ta'eef kanaaf qaamoleen wal waraansa irratti hirmaatanii karaa mirga namoomaa eegeen socho'uu qabu kan jedhu kana waamicha dhiyeessaa turre jechuudha. Akkasuma ji'a sadan darban keessatti maaltu mul'ate eessatti mul'ate kan jedhu isarratti gabaasa keenya kurmaanaa kan haala qabeensa mirgoota namoomaa naannoo keenyaa ibsu irratti keenya jirra jechuudha.
Namoonni bakka waldhabdeen kun itti hammaatirraa sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennani ajjechaan namoota nagaa irratti raawwatamaa jiru daran dabaluun yaaddoo itti uumuu himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamtoo Finfinneerra.
guutummaa yuunaayitid isteetsi keessatti filattoonni gara miliyoona kudha afurii ta'an miseensota gamtaa hojjettootaa kan mirga isaanii eegsisuudhaaf hundeeffameeti. garuu miseensonni gamtaa kun filannoo ameerikaa keessaa xiqqaa ta'anis kaadhimamtoonni pirezidantummaa hawwa guddaan deggirsa isaanii barbaadu filannoo pirezidantii bara kanaa irratti gamtaan hojjettootaa sagalee cimaa kan keessatti qaban kutaa navaadaarraa kaatiriin giibsan kan gabaaste jaallannee dhiyeessa.
hiriira itti pirezidaantii kamalaa hariis irratti karoorri kamaalaan maallaqa tolaa. kan namoonni tajaajila kennaniif namni kennu tiippi jedhaman irraa dilaala yookaan gibira baasuu dhaabuuf karoorfachuun hojjetoonni waldaa hojjetootaan gurmaa'an biratti gammachuu guddaa ta'eera. Kaanii kaasrool waldaa hojjetoota tapha kaasinoo bakka bu'uudhaan akka dubbatanitti.
I know that Vice President Kamala Harris has a plan. a clear Ittaantuun plan.
pirezidaantiin Kaamilaa Heeris karoora akka qaban nan beeka. Karoora ifaa ta'e. Gibira federaalaa maallaqa tajaajilaa kenninuuf namoonni as Nevaadaa keessa jirruuf kennamu xumuruuf. Kun sirriidha. Sirriidha. Akkasumas Doonaald Tiraamp hojjetaa tiippiin yookaan maallaqa tolaan argamu fakkeessuun soba balaa qabudha.
Pireezidaantiin duraanii fi kaadhimamaan paartii Riippaabilikaanotaa Doonaald Tiraampis magaalaa tajaajila industirii irratti hirkatte kana kan daawwatan yoo ta'u karoora isaanii kan hojjetoota kaasinoo, hojjetoota mana nyaataa fi hojjetoota mana qulqulleessan maallaqa mindaan alaa namoonni kennan irraa gibira akkan kaffalle beeksisan deeggartoota Tiraamp keessaa tokko ka ta'an Diidii Limaa akka jedhanitti.
That is going to be adored by the employees, by all of the employees, particularly.
sun hojjettoota biratti hojjettoota hundaan keessumaa kanneen mindaa hin qabneen kanneen tajaajila kennaniif maallaqni tolaa kennamuun hojjetaa biratti waaqeffamuuf deema sun isaan biratti jaallatamuuf deema.
Deeggarsa waajjira poolisii Las Vegas argataniiru Steve Graamas pireezidaantii waldaa poolisii eegumsaa Las Vegas irraa akka jedhanitti And the majority of our citizens trust law enforcement. And so if law enforcement says, hey, Lammiileen keenya harki caalaan qaama seera kabachiisan ni amanu. Kanaafuu qaamoleen seera kabachiisan hee namni kun faayidaa keenya onnee keessaa akka qabu akka nu eegu dinagdee keenya akka dagaaguuf yaala akka jiru ni amanna yoo jenne namoonni waan nuti jenne ni amanu.
Graamas hiriira hedduu irratti waa'ee deeggarsa Tiraamp seera kabachiisuuf taasisan dubbataniiru.
a man like Donald Trump and his campaign is always.
Namni akka Doonaald Tiraampiif duula filannoo isaa yeroo hunda nu cina dhaabatee lakkii qilleensa siyaasaaf hin jilbeeffadhu jedhaa ture.
Raggaatiin hojjetoota waldaan gurmaa'an kuma kurnaniin lakkaa'aman kanneen Nevaadaa keessatti qacaramanii hojjetan biraa argamu kaadhimamtoota pireezidaantummaa biratti hawwii guddaan barbaadama. Kamalaa Haris gamtaa hojjetoota Teemisters jedhamu guddicha naannoo sanaarraas deeggarsa argataniiru garuu dhaabbati biyyoolessaa kanneen shofeerota fe'umsaa fi hojjetoota manneen kuusaalee kaadhimamtoota pireezidaantii lamaanuu raggaasisuu didee jira. Filattoonni tokko tokko Nevaadaa keessatti kun ta'uusaa akka mallattoo barbaachisaa ta'etti ilaalu. Deeggaraa Tiraamp ka ta'an Edward Kaamer akka jedhanitti Well, they always, always went Democratic. So now if they're not doing Isaan jechuun warri Timisters yeroo hunda yeroo hunda dimokraatawa bira deeman. Kanaafuu amma yoo dimokraatawa bira hin taane gara eenyutti deemuu qabu jechuudha. Tiraampiif ka'a.
Garuu gamtaan hojjetoota kulinarii Las Veegasitti argamu Haarisiin deggereera Ted Papa George garee kanarraa akka dubbatanitti Working class voters are, are smart. They're not dumb and they. they are little Filattoota hojii hojjechuun jiraatan qoradhaa skeptical.
gowwaa miti President Trump is xiqqoo that he shakkii ni qabu lies, and he lies garuu a rakkoon lot.
pireezidaanti Tiraamp However, ni Vice soba President Harris- baay'ee soba This is part of haa ta'u the malee overall kan ittaantuu pireezidaanti Haaris of living. They're not kun dumb and- qaama sagantaa waliigalaa baasii jireenyaa furuudhaaf qophaa'edha.
Akkasumas filattoonni akka beekaniif balbala rurrukutaa jiru Kilaawudaa Moonreel gamtaa hojjetoota kulanariif miseensa.
big corporations coming in and price Korporeeshiniiwwan gurguddoon jiran dhufanii nyaata gaazii kiraa manaa irratti gatii nurratti dabalu kanaaf kaadhimamaa sirrii ta'e aangoorra jiraachuun odeeffannoo sirrii kennuutu barbaachisa waan an akka dhugaatti beeku kaamilaan nu warra jireenya giddugaleessaa qabuuf miseensota gamtichaa taaneef akka dhaabbattu nan beeka.
Miseensonni gamtaa hojjetoota Nevaadaa kutaalee muraasa kanneen falmii filannoo pireezidaantummaa keessaa tokko ta'an kun dhumarratti sagalee murteessaa kennuu danda'u.
Yuunaayitid Isteets sadaasa shan filannoo seenaa biyyattii keessatti barbaachisummaan isaa olaanaa ta'e geggeessuudhaaf qophaa'atii jirti.
Yookaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamptu didhaalee isa mudatanirra aanuudhaan deebi'ee filatama yookaan immoo Ameerikaan pireezidaantii dubartii kaamila Haaris filachuu malti.
Gaafii fi deebiiwwan gabaasaalee xiinxalawwan ibsituuwwan deemsa filannoo haasawwan kaadhimamtoota filannoo fi sagantaa siyaasaa isaanii dhagahuuf sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo afaan amaaraa akkasumas tigirinya hordofa.
Waa'ee dorgommii filannoo baay'ee eegamaa jiru kanaa sagantaalee VOA afaan sadeeniinuu tamsaasamu maddoduuwwaniif odeeffannoolee taasifadha.
VOA afaan oromoo raadiyoodhaan televezyiinii marsariitii akkasumas miidiyaalee hawaasummaa irratti argachuu dandeessu.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. biyyoonni gamtaa awurooppaa hedduun deeggarsa paartiilee siyaasaa gara mirgaa leellisan yookaan safuutti cichan baay'achaa dhufuu isaaniitiin gareen kun godaansa irratti dhiibbaa akka godhu gaafachaa jiru garuu ispeen adeemsa kana mormaa jirti akkasumas uummanni awurooppaa dulloomaa jiru dinagdee ofii guddisuudhaaf godaansi to'atamuu akka barbaadan cimsitee dubbatti heenri riijbelt gabaasee kunoo. kutaalee hedduu keessatti sagalee kennuun dursee innaa jalqabamee jirutti itti aantu pirezidaantiif kaadhimamtuun paartii dimookiraatotaa kaamlaa heeris tuuta oduuf sanbata darbe ibsa kennaniin mormituu isaanii siyaasaa pirezidaantii duraanii doonaald tiraamp irratti qeeqa dhiyeessan cimsanii itti fufaniiru.
Doonaald
Tiraamp yeroodhaa gara yerootti tasgabbaa kan hin ta'iniif ga'umsa kan hin qabne ta'uusaa mirkaneessee jira jedhan heeris. erga kaadhimamaa pirezidaantii paartii riippaabilikaanotaa onkoloolessa 13 caasaa oduu fooks niwus irratti waa'ee marsaa lammaffaaf dorgomanii injifatu yoo ta'e ilaalchisee gaaffiif deebii taasisameen booda jechoota kanaan irra deddeebiin tiraampiin ibsaniiru tiraampiillee akkamitti biirokiraatonni akka isaan hin xiqqeessineef of eeggattu jechuun gaaffiin dhiyaateefii ture isaanis yennaa deebisan diina alaa qabnaa keessaas diina qabnaa jedhan. itti dabaluudhaanis namoota dhukkubsatoo tokko tokko qabnaa maraattota warreen gara bitaa leellisan yoo barbaachise naga eegdota biyyoolessaan yookaan immoo yoo dhuguma barbaachise waraanaan qabamuu qabu jedhan tiraamp tiraamp boodarra mormitoota isaanii kan dimookiraatotaan akka jedhan mirkaneessan garuu irra deebi'uudhaan gaazexaa wall street journal waliin gaaffiif deebii taasisaniin illee himannaadhuma walfakkaatu irra deebi'an. bulchaan new hampshire riippaabilikaantichi kiriis sunuunuu caasa oduu abc kan this week show jedhamuuf tiraampiin ilaalchisuun yaada isaanii akka ibsan gaafatamaniiru.
eenyullee waa ol kaasanii afarsuu akkasii kan jaallatu hin jiru garuu dhugaa haa dubbannu waggoota afuriif pirezidaantii ture diina siyaasaa isaa faana dhaheera aangoo isaa bifa akkasiin waan gargaaramu natti hin fakkaatu. yeroo duraa kana hin goone yeroo marsaa kanaas waan akkanaa godhanatti hin fakkaatu.
xiinxaltuu siyaasaa akka ta'an shaanan o'brien voa'f akka himanitti dubbiin cimaan kaadhimamtoonni pirezidantii lamaan jecha ittiin wal dha'uuf fayyadaman tarii mala itti sagalee filattootaa ofitti hawwatan gaarii ta'uu dhiisuu malaa jedhan. yoo akkasitti itti fuftee uummata sagalee kennuuf murteessiin jiru mufachiifte rakkoo ta'uu danda'a. namoonni tarii harka maratanii manatti hafuudhaan waa'een adeemsa jiru maraa isaan nuffisiise jiraachuu danda'u jedheen yaada jedhan obraayin sadarkaa dorgommii kanaarratti filattoonni murteessiin jiran muraasa garuu duulli filannoowwanii isaan injifachuuf abdii kutachuuf qophee mitii jedhu tiraamp noorz kaarolaayinaa joorjiyaaf navaadaa keessatti torban kana duula filannoo geggeessuuf jiru dilbata darbe waggaa jaatama kan guutan heeris deeggarsa filattoota kutaalee falmisiisoo ta'anii argachuuf jecha wixata har'aa miseensa koongireesii riippaabilikaantii duraanii liis cheenii waliin pensilvaaniyaa wiskaansaniif mishigaan keessatti haasawaa madaalawaa ta'e ni taasisu jedhamee kan eegamu ta'u odeeffannoo miidiyaa duula filannoo isaaniirraa hubachuun danda'ameera.
yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru
abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. as sagalee ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna addunyaa walquunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. as sagalee ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
filannoo yuunaayitid isteets ilaalchisuudhaan ibsituuwwan qindaa'an keessaa kan har'aa kuno.
filannoo yuunaayitid isteets addunyaa irratti filannoowwan baasii guddaa qaban keessaa tokko fakkeenyumaaf bara 2020 dorgommiin pireezidaantummaa fi koongiresii ameerikaa doolaarii biliyoona 16.4 baasise anbaranaa immoo san caalaa akka jiru xiinxaltoonni an dubbatan.
maallaqni kun kaadhimamtoota pireezidaantii kaadhimamtoota seenetiitii fi mana maree paartilee siyaasatii fi gareewwan dantaa walabaa filannoo irratti dhiibbaa uumuuf yaalan hunda dabalata kun immoo baasiiwwan filannoo qopheessuu fi geggeessuu maleedha sun ameerikaatti sadarkaa kutaatii fi bulchiinsa gandaatti geggeeffama baasiin sun sirnoota mootummaa dimookiraasiin akka dhugoomu godhanan akka filattoota barsiisuu hojjettoonni mootummaa seera filannoo raawwatan seera isaa barsiisuudhaa fi sirna waan falmisiisa ta'e hoo jiraate ifatti murteessufaa waan of keessaa qabuuf maallaqni karaa kanaan bahu ammana jedhanii murteessuun rakkisaadha. bara 2018 qorattoonni as yuunaayitid isteetsi yuunivarsiitii noorz karoolaayinaa irraa baasii adeemsa filannoo ameerikaatti bahu hoo xinnaate waggaatti doolaarii biliyoona lama akka ta'u tilmaaman duula nu filadhaa kobaatti hoolaallee yuunaayitid isteetsi biyyoota kaan caalaa maallaqa guddaa baasti bara 2020 yuunaayitid isteetsi anbiriteen bara 2019 filannoo biyyoolessaa irratti baaste harka 24 ta'a awustiraaliyaan baruma 2020 filannoo geggeessteen walakkaa sanii baaste. indiyaan filannoo bara 2019 seena biyyattii keessatti maallaqa guddaa baasisuun himameef irratti doolaarii biliyoona 8.6 baaste baasiin indiyaan bara san baaste sun an yuunaayitid isteets bara doonaald tiraamp filame bara 2016 baaste caalaa garuu immoo an yuunaayitid isteets bara joo baayiden filaman bara 2020 bahee gadi biraaziilis filannoo irratti maallaqa baay'ee baasti. guyyaan sagalee kennuu gaaga'u biraaziil bulchiinsi pireezidaantii oggasii piroojektoota mootummaa filannoo irratti iyyeeyyee hawwachiisuudhaaf jedhee yaadetti biliyoona kudhaniin lakkaawwaman baaste ta'us immoo pireezidaantichi sagalee xiqqoodhanis ta'u moohamee aangoorra ka'eera seerri baasii duula nu filadhaa bayii filannoo irratti geggeeffamu akka xinnaatu akkasumas maallaqni bu'aa filannoo irratti dhiibbaa akka hin goone gochuuf qophaa'a. ameerikaatti koongiresiin bara 1974tti seera faayinaansii duula filannoo duula federaalaatii fi daangaa gumaacha fi baasii kaa'ee raggaasiseera bara itti aanu garuu manni murtii olaanaa gumaachi kaadhimamaa daangeffamuu danda'us baasii kaadhimamaa gosa haasaa free speech jechuunis walabaan yaada ofii ibsachuu jalatti eegumsa waan qabuuf jedhee murteesseef. bara 2010 immoo manni murtii olaanaa ittuu seericha jijjiira koorporeeshinoonni fi gareewwan alaa filannoo irratti maallaqa amma fe'an baasuu danda'an jedhee murteessuudha. kunis baasiin filannoo pireezidaantummaa yuunaayitid isteets bara 2000 as godhame hundi jechuun ni danda'ama akka dabalu godheera kaadhimamtoonni maallaqa maalitti baasan gosoonni baasii baasii hojimaataa mindaa hojjettoota duula filannoo irratti hojjetanii. qophiilee maallaqa walitti qabu jechuunis faadha.
abbaan moohee beekamee erga namni tokko aangoo fudhatee boodas maallaqa irratti hirkachuun hin dhaabbatu qondaaltonni filaman yeroo hundumaa guyyaa isaanii keessaa amma tokko duula filannoo itti aanuuf maallaqa guuruudhaan dabarsan.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasaa keenya hordofuu dandeessan yaada keessan karaa iimeelii nuun ga'uu dandeessu hoorn at voa niws irratti nu ergaa gulaalaan sagantaa kanaa namoota daandii piroodiwusariin keenya birhaan haayilu qophii kana gara miidiyaa hawaasaan kan isin dhaqqabsiise tigisti gammeetii kan isin keessummeesse antuu jubee horaati qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.